Ooni of Ife, he been work with Oloritobi for six years before he finally marry Oloritobi. Uh, eh, right now, Ifa priest don come outside, he don make big announcement about the relationship wey dey between Oloritobi and Kabiyesi. This one shock Queen Naomi oh because <laughs> Oloritobi follow for people wey scatter her own marriage. Make I give una the updates. <laughs> well, now welcome back again to my YouTube channel, oh my correct correct people. If that the first time where you see this YouTube channel, I beg make you try like this video and subscribe to the YouTube channel. If you not a returning subscriber, I thank you. Oh, now you gon gon gon be the real MVP. <laughs> according to what we did hear oh, eh, allegedly allegedly olori tobi phillips in come outside talk say the reason why make him agree to marry the only of ife now because of say she fall in love with him when in the work for am six years ago and he talk say both of them don't they in a relationship for a long time even when in the work for am I say this women, this women. And eh, we also hear oh, allegedly say eh, na Iyalade Odua na im make the relationship wey dey in between Toby Phillips and the Ooni of Ife turn into marriage. Immediately when in see opportunity, confuse Queen Naomi, pursue am comot for im palace. Hmm wetin we don dey hear now allegedly be say ifa priest eh e don chook mouth for dis matter ifa priest don come outside o e face oloritobi eyeball to eyeball e tell am say e for better for am say e no marry kabiyesi at all at all e for better for am as you mean say when he work for kabiyesi finish when dem get the affair wey dem get finish he leave kabiyesi waka comot say he leave am he separate with am that time say e for better well well for am because this woto woto gbasgbos which dey try to formulate as if say she get power she be jagaban she can withstand anything say the wahala wey dey come for front for am say e go shock am you know say we hear allegedly say olori phillips tobi phillips e give kabiyesi sisters wotowoto The last time when dem come confront am unto wetin im do kabiyesi during that time wey dem get saga about eh, pregnancy idikwu ime idiri ime oloyun oloyun all those kind of matter And eh, we hear allegedly say Olori Toby Phillips, he give Kabiyesi sisters woto woto. Nothing wey he no tell them, he give them gbasgbos, give them embarrassment. Say make dem no shout for am o, oh, wetin happen? Say he no be he no be girlfriend. Say na wife na him be. Say make dem go their husband house. Dem no get any right to come dey talk to am for im husband house. -hmm my pipo wetin be say queen naomi no fit ever ever do even wen im dey for the palace queen naomi never ever look the kabiyesi sisters for eye talk to them in that manner na that kind of thing, now we dey hear allegedly say ronke dey do e dey do to his sisters nobody fit talk to wrong uh, eh, the wait be in Toby. o nobody fit talk to Toby. Toby go look eye He go face uh, elizabeth tell elizabeth say elizabeth na fake woman being say elizabeth they pretend say elizabeth don't forget marriage when come marry for palace He they face uh, eh, he they face uh, queen naomi say elizabeth when they walk towards bringing in queen naomi He no get sense as in uh, when they will hear say Toby phillips start to the talk here everybody go keep quiet dey look toby phillips even ashley eh, ashley own be say toby phillips dey beat am wutu e dey give am gbas e dey even dey carry e go for am dat eh. one im mouth e no reach toby phillips e come be kabiyesi sisters na im toby phillips enta full open mouth tell dem say make dem go face their husband kilode say she no be queen naomi o say if dem think say dem fit to dey talk to queen naomi anyhow make dem no carry that energy come meet am say she go give dem woto woto she go give dem gbasgbos say she no be queen naomi dem no fit talk to her anyhow say ah dis women dem really see wetin pass dem true true o as dem tok dem wan dem wan talk? dem carry demsef comot go dia house dem go report to ifa priest um If our priest now don come o as we take hear di matter allegedly he con give eh, olori tobi phillips big announcement He tell am say see e for better for you eh as e mean say you no enter this marriage e for better for you say you keep the relationship between you and kabiyesi as concubine and eh, eh, wetin lover relationship after all shebi oda concubines dey outside we hear say bad badman still dey dem dey cry say im must still enta we hear say jagaban still dey outside dey cry say im must still enta say e for better for you say you dey dat position becos you see peace you no go see am collect for inside di palace di kabiyesi heart wey i dey see na only queen naomi na e dey for. <laughs> and say wetin He say make eh, wetin toby phillips retrace im step now drop dis title because if you notice wen eh, he and kabiyesi marriage dey one year he come on top of im instagram mumu tin wey im write you know say eh, wetin be name toby phillips na third wife na third wife im be before kabiyesi come go marry more wives in quick succession Uh, Ro- uh, what's his name? Toby Phillips is still post on their first anniversary. That was in October 9, 2023. He put picture of Iyaoni. He talk good, good things. He say uh, eh, 365 years days of uh, grace and long time to go. I say which long time to go? Which long time to go? Happy first anniversary to us, my king. Which first time to go? long time to go, no day for this one because if our priest don't come outside now, come make huge announcement because your behavior bad, Olorito. Be Queen of TikTok, your behavior bad, it is smell. like correct correct people, because for you to fit to open mouth look kabiyesi sisters for eye tell dem say you go give dem wotowoto tell dem say you go give dem gbasgbos because of say na you be third wife eh because say na you be third wife eh you don enter wahala you know say this. thing wey dey hear say oloritobi philip na the youngest wife and eh, na the na na you know na the finest wife eh, see that's euphoria you see that euphoria wey dey enter your head e still dey enter your head very very soon you go understand say kabiyesi no send you o koma send you o hmm. correct correct people. Now what we hear allegedly o say a priest can't tell am e tell am say it would have been better for you say you no enter this marriage It go for better for you say you remain concubine i say tor e don enter now, na to comot na im remain because im go comot all of them go comot for the palace for queen naomi my correct correct people. na this hot information No, na i hear on top of online No, now i start to dey run kata kata. i say make i come informate my correct correct pipo wetin una think about this thing make you feel free make you share your thought for the comment section and make you remember to like and share this video if you never like and share am i go bring una more update as things dey unfold for the palace of the Oni of Ife. Make una thank you oh, thank you well well for supporting this channel.